father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. I no go let am. Money, money, ego, ego. Àgbẹ̀kánu kò owó. Money, money, ego, ego, to Ọ̀yà lè mi dákun mo bẹ̀ o. Bless me, bless me, Papa. Give me good life, Ìbàdà. Kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o. Oh, oh. Money, money, money. make e add up baba. I don't want to see ìlò jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó oh, kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Oh. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Oh. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ oh. Have mercy on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day I I dey grind. Make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah, oh. go. young people here in particular, that you represent the army that must fight corruption, not because somebody has preached to you or because it seems like a nice thing to do. No. Because your future depends on it. The reputation of your country is all that you will have in the next few years. You want to do business, you want to, whatever you want to do, want to go abroad, they want to whatever. It is that reputation. And those who destroy the reputation of your country are not doing you good. They are doing you great evil. And you must ensure that you join the army to fight corruption, to fight dishonesty, because it simply is dangerous, not just, not just for you, but for your, the entire society. My people. I salute you and welcome now this beautiful morning to Inform Me Radio. And this now business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and Co. And of course, now na country sister, continent sister, world sister nine. Una dey hear her voice. The one and only Olayemi. Salute now everybody where they listen to us anywhere where you dey for this world as long as you be indigenous person even if you no be indigenous african but you be indigenous person for where you dey say you no dey among these uh, crooks wey wey dey steal lands and everything for themselves then they'll come dey claim say na dem get thieves na so so thieves na they be talking about that one and i don even reason this matter say say nothing like civilization dey because na advanced barbarism advanced one na im dey all over the world right now na im the elite dey do advanced barbarism people wey dey do things without care for humanity when we know say god create us in im image and likeness people when they do bad things they spill blood they they they they love to spill blood because they know the negativity of spilling the blood of people and the effect they know it spiritually they know but because their master na devil they choose to do that you where they listen to us today will be your own assignment for this world like my brother talk about dot you as a dot wetin be your assignment we are all humans e get wetin god put inside of us and we are all spirit beings e get wetin god put inside each and every one of us wetin you dey do with am say we are created in his image and likeness and again He come still tell us say We are a royal priesthood, a holy nation. When you read the good book, for those of una wey dey read, wetin you dey do with the information wey you dey get? You don open your heart to receive the undiluted word for you to understand? Or you just still dey do zozo dey go? dey look after abi dey follow uh, eh, look for wetin eh, your belle go chop for greed this morning i wan tell each and every one of us Set your heart and know this eh i can inform you for free <laughs> for free say every choice wey you make get consequence as a price dey to pay for fame for power and for riches there's a price to pay so you wey dey lis ten which price are you willing to pay what is your assignment do you choose to be in the light or you choose to be in the dark. And I will enjoy today's um, topic because we will talk about humanity and how it impacts the whole world. We just listen to the voice of the uh, the immediate past vice president of Federal Republic of Nigeria, Professor Osibanjo. na him talk just now and e dey advise di youth despite the fact say him him pupu for body well well o oh. but it doesn't matter whether him pupu for body listen to him words wetin you get from the words wey e speak e ginger you years ago e get one man of god that time wey i still dey go church one man of god wey <laughs> preach one <laughs> preach one message He say if you get where you from when if you know where you from come say na strong place you come say you wan know the god of the creation get relationship with am He say make you hold on to am o like say tomorrow no dey say the because way, the way strong reach the one wey you yeah. he say because if you no hold your relationship with the god of the creation well well with clean hands and and a pure heart eh you no hold am well well <tsk> say you leave small gap e say the water water wey you go receive <laughs> eh only for me to hear later say the man dey beat him wife <laughs> but i took his words in words mean something or oh, you hear man of god dey talk say as long as you fit pay your rent say god provide for you to pay your rent you are wealthy see not not dey look riches as in material things it is the truth despite the fact say these days those same men of god my god is not a poor god no but i took those words where's the shipping? this morning anywhere where you dey where you dey lis ten humanity dey inside of us the bible 9 talks talk say eternity is in the heart of man we know there's a knowing there's a connection just that we they allow the things where they happen around us they remove our eyes I beg my brothers and sisters the indigenous nigerians anywhere you dare, the north the south the east and the west my belle they jolly me because of some kind things where i dey see and hear we can expand it. So I go talk am reach this morning. I salute una once again. Uh, but I no dey alone. My brother and um, sister dey for here with me. So make uh, our madam great. People I greet you now. Not maybe our madam o. Oh. <laughs> my name is Sandra my madam just introduced me just now. I greet now plenty plenty. We don't come again. Uh, anytime we come like this our belle dey jollificate sake of say we dey always bring solution to una doorstep i salute una. i just finished my sipping that one that were, they were after one month and two weeks only i'm balancing all of them i'm balancing <laughs> well my people like greet everybody mm. this one yeah, and the balance <laughs> and i can discover that i'm beginning to change color <laughs> you don't come out for sopa That every so. wey and now you don shine your panel my panel if i <laughs> carry this one enter there now oh boy e go e go melt all the bad bad things wey dey inside there i look for something take cover am <laughs> people i dey greet everybody this morning we talk about god as we take uh, fit reach today yes for the environment where you dey you see say probably rain drop help you to reactivate very powerful sleep again and to those who know they come out sleep when they work to see how we go fit um, um, take care of the country i recommend our way well because let us be very sincere success requires a sacrifice the word triumph does not come to who does not have trial and victory you no know, they meet person when he never first day tempted so no just expect am say prize not there. Getting Nigeria back from kidnappers, hmm. hostage keepers, and the present Yahoo Yahoo fraudsters where we get when take over the entire country, we need to sometimes deny ourselves sleeps. And the kind of sleep where we deny ourselves not necessarily mean say you actually sleep on your bed and you can't say you know they close eyes. It requires your mind not sleeping but working all through the clock to see what can be done in your own little nango to help make the country better. So each time you make that sacrifice of denying yourself that rest, that settled mind, you are actually keeping sleep away. Not because you murder sleep, oh, you can actually have it anytime you want. Uh-huh. But those who really murder sleep are now going on drugs, not to ever um, remember the way the team be. If you get to a point where somebody just recently they tell am say any day when night meet am for a village na that day in go die then another one they tell them say the day when night sleep go meet you for night na that day matter go expire but that is not what we are discussing here because of wetin she shook hand there is what we call choice and consequences Maybe all those ones but getting the country to where supposed to be we sometimes deny ourselves that sleep. that for those when they pray, for those when they fast, and for those when they think, we have period of sacrificing that pleasure time to make it happen. So God will always be with you and strengthen all of you all over the country in the north, in the west, in the south, in the east, and then even in the middle birth. God goes straighten all of them. So that that weariness, that um diminishing return, no go act not until the success we wish and the kind of victory we desire come to the indigenous people of Nigeria. This one I go help us look into the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people, while traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, just recently, I look into some cases when they before the judiciary even the judges self, they ask themselves how we go even judge this one now for community wey i no for come dem go carry their their case come give me i go come dey call people how i even know whether these people sef even dey talk truth uh, it got to a point where some of them even had to start revising the testimony they gave. They come to meet the person when they testify against, say, Bro, I don't know, say, so that person be. I'm very sorry for testifying against you. I will go back to the court. I tell them, say, that thing I lied just to help before. To tell you how sometimes critical issues are before judges when supposed shaping our lives and values, but people are not shaping to the point of helping them to even shaping the society. That is one other problem when people they get. And <clears throat> why are they always constantly they tell the indigenous valuable people of Nigeria never to be fertilizers for evil? Now nah, when a man when you know say this thing not be your own you stand for him the scripture go back to the book of proverbs it say six things the lord hates the seventh one is an abomination unto the lord one of them is a false witness take note one of them now false witness the things when he e not say the he not mention sin he oh. say god hate which means they no dey mention for where in day. one of those six things the seventh one when it be abomination he say one of them na somebody when they do bear false witness against that is what the scripture uses it the seventh one person when they when be the one when he hate pata pata when it be abomination a man that so discuss among brethren all those kind of stuff so if you bear false witness indirectly you are sowing seed of discord and therefore waiting you they try to do so you they do waiting god no one take ear here, and at the same time you they do an abominable thing before him, and yet you they breathe here. you don ever ask yourself person wen tell you see, i just i see any time when you farting for my compound no ever tell me say you they hungry then when you go farting egg fat for a compound <laughs> when the thing they who's everywhere you now tell a cook I'm very hungry. <laughs> How you think that food go fit reach your mouth? And even if you eat am, are you sure you will be very you will be comfortable eating his food and then him hearing say it was after you don't, you don't gas or a compound neither they give you food. Sure say you know vomit am. So God said I hate and this one is an abomination and you are constantly involved in it. Ask yourself today. You where you dey go court as an indigenous person of Nigeria to BS false witness. you when you dey because of position dey cover up you when you dey because of position dey cover up say you know you dey you because somebody want to give you a seat in a particular place and because of that you think say you go fit just talk something when you go fit make you retain am because in your agency you are expecting to become a director because in your agency you are expected to become a permanent secretary because in your agency they will soon make you an ig chief of army staff and whatever you are involved in things take a decision today to say in all these things that i have done will i breathe the air of god free and expect to be a very just man before him until when one day you somebody go just breathe and you go discover say the breathing e get im own wetin god put for there say anybody when e dey do first weakness e no go fit e no go fit breathe e air free again na that day you go start to dey understand there is a judgment awaiting everybody wey get im hand involved in anything evil Well, my people, my name is Ade Amakao. I salute everybody where take time to listen to us this morning, even as Hello. we get the indigenous indigenous president on the on the line for us after all his crucial Hello. Yeah, okay. Would they hear hello, you, Mr. President? Hear you, Mr. President. Good morning, Good morning sir. Hello, hello, hello, hello, hello. Hello, yes, hello, Mr. Hello, President, hello, Mr. We, President can we can hear you. Good morning, sir. Yes, Excellency, sir. Okay. Uh, we'll try reconnect mm. uh, network eh, don start eh they no wan make you join us this eh, morning. They, they, they, you know sometimes they need to Holy, look for him to profile. Holy so. Ghost. <laughs> <laughs> meanwhile when you when you dey um, talk just now you talk about uh, uh, a egg say mm-hmm. person chop a egg <laughs> eh you con imagine say person con chop a egg and a beans join <laughs> and a wajina hey hello can you you dey hear us now you dey feel us hello good morning everybody good morning mr president mr president hello can you hear me yes mr president it's loud and clear we can hear you loud and clear we can hear you sir ah okay mr president eh you come chop a egg and ewa join together eh, you come do am for that eh, kind hey oh father and then you expect that there will still be a forgiveness after the warning abeg <laughs> make i no talk some funny story <laughs> <laughs> I do, I do not want to I, I do not want to talk any funny story this morning. <laughs> I am I am hello, very human. Hello, uh, hello. you are very free to greet the people now. <laughs> Good morning, sir. If eh? you hear, we dey hear you now. If you eh, okay, you're repeating that means you are hearing me. Yes. Very loud and clear. You, but you are not hearing us. Um, I will not hear it. Take on, take on, get us today. Okay, we agree to our people. Make I, make I greet our indigenous people. I need to open our well, well. Good morning. Good morning, oh, Mr. President. Eh, eh, Oga Moses, before you greet, eh, uh, Oga, wait, Oga Moses, before you greet, eh, uh, oga adeomo don put story of eh, a egg eating a egg and doing the <laughs> thing eh now i come say if you come add a egg and ewa join am that is a bomb. <laughs> no that combination that combination That combination is not a combination. <laughs> a very wrong one. what is wrong, you sir? Now that, now that, now that combination keep us for here we dey for the coming <laughs> Nice. na explosion na explosion. abeg greet our people jare. greet all my people madam kekwa good morning o oh. you don dey well well o oh. ah. you are back my oga oga oga oga at the top. Hey, eh, my madam at the top when you when, when you travel out, out of the country you leave our you leave your boy here you know we are this president travel. Let <laughs> eh, people to travel and come back sometimes they dey forget us for the country but thank God say you no forget us you came back. Uh-huh. well done sir. Uh-huh. that shows how indigenous you are so all our indigenous brothers and sisters and not even na no travel hemuka travel as una sitting president We no get uh, timeline mm. Hey, eh, eh, i no get budget i no get anything but if una travel I beg, no make the mistake of say you wan travel you no go come back na error e mean say you no do image e mean say you no get respect for your culture you no get know your people. e mean say you no even get people because the place wey you dey go dey get people. They no dey comot as wetin dey comot And two, make we not make mistakes and go for greener pasture. No place green like Nigeria in the world. Wetin I go talk be say una dey go for better job opportunities. Not say e not dey here o, but we never organize am. Hmm. So while una dey there, make una dey send us some of the things wey una go need so that by the time una come back, e go better pass where una dey come from. So those wey wan travel, take note nothing like home no like body see you say i'm getting out from the country mm-mm na mistake you not fit know wetin you talk that time now you know change am bring your children for holiday regularly to nigeria no matter how bad the country be whether we pay phone for six fifty or eight hundred nigeria na our own people fix that place where you dey you fix where you come out from we not get transfer we dey here we know we not traditional rulers but you trust us we be like them no transfer we dey until di country better and i can guarantee you e dey better dey come in di few years to come we no go believe say dis nigeria wey we talk about now so na we dey see for front so for all those who don enter the new nigeria congratulations for those wey dey our back dey come we dey on our front like dey <laughs> all my brothers and my sisters round for wey dey go through or the order. for countries wey no love you for countries wey hate you and for countries wey look you like nothing just dey prepare yourself to come back because space they together we will build our country not anybody induce you with money money not they last forever now means of exchange money not be not be birthright not kill for them just do your best small small our brothers wey dey put hand for baba things wey dey thief dey humanize dey rape people up and down dey thief people money dey give am different name policemen do their own thing for road dey give am different name make una realize say the new nigeria don come hmm. una no go raise your family by stealing on the road by extorting by collecting bribe dem no dey use that money do better thing choose to do wetin good on behalf of your family so at the end of the day you go dey proud say you are a father you are a brother you be pikin so na wetin i wan advise una because and then for the land wey god don bless us with papa god thank you mm-hmm. say as rain for government policy no change the condition of the soil Mm. You not change the condition of the water. Mm. Just change the condition of the sun. Baba God, we thank you for this work. And everybody want change them. as you, you disappoint them team. Continue to use us to disappoint them. Amen. Our everybody we don to our power. Just one percent wasted day dey when na use am. You go see that one percent go bring back the hundred percent back. And all of us could, dey thank you because now, now we know first and na be the first government wey we know even from pikin till now The other one wey dey na secondary government but we know say god dey give una power as e dey holy book He we go return our power back to una so my name again in case of say i forget i no forget my name na oga moses na good morning. <laughs> Welcome, sir. Welcome, uh, oh, okay. My people, now they listen to us on Inform the Radio this morning, and this is our business and lifestyle program, Inform Me with Ola Yemi and Co. You know, Oga Moses, it just be like say you day studio with us, Abi, you be they listen to us before you come hook up. No, not be that kind hook up before you come join us, man. That's <laughs> it. <laughs> why you dey the use of words now una kekwa don make things now come begin dey we dey redefine West now. you eh? hook up no you no hook up before you before you join us yeah, i say we dey talk about humanity because uh, that's uh, our humanity how god take make us say we suppose um, take care of Eh, the thing where the world where him creates and all that you you touch matter before we continue make i read this quote where i see somewhere you say governments don't want a population capable of critical thinking mm. they want obedient workers mm. george carlin Now him make that statement may i read them again governments don't want a population capable of critical thinking they want obedient workers. George Carlin. So if you know this, you know peace. They not really want the good of us. That's just the the absolute truth. But even at that, we ourselves, we are a government. We don't talk for this session say we actually they run a parallel government you know when some kind things not dey work when dem dey push for some kind things to happen for this our country i'm talking about nigeria and africa Where the thing no dey work we go dey think say na bad thing say dem no dey work no god know why in no dey allow those things make dey work for nigeria because we get in get uh, we get special place for in heart the purpose for which God create us, the indigenous Nigerians and Africa, eh, where these people they fight. Eh, that they even that they even um, not just land grabbing now, even spiritually. They are also intimidating us spiritually when it has been known for ages even before them that spirituality na we get am That's why yesterday we advised do not stop praying. Your prayer is never wasted. Even as we get our soldiers, remember the book of Nehemiah we we treat one time. Yes. As as uh, we dey pray na so we still get soldiers. We get different people for this new Nigeria. We get people everywhere. I notice something. Say police they are not the right thing to do they have refused to do it Well, what the youth even as uh, osinbajo advice say make they take hold of their country take control of their country the wetin the youth dey do the investigation wey dem dey do wey dem dey carry come out on social media do you know that that is what police come dey do now say okay say dem dey work because they have seen that the people have become their own investigative journalists right now we are going to have more independent radio stations more independent newspaper in fact more broadcasters information dissemination independent ones now they no go join hands with the ones wey the thieves don create for propaganda hmm. They no dey join hands with them again that na the new nigeria preparation we only have a new ministry <coughs> new of information and orientation okay na all of us dey under beautiful beautiful and really that's what uh, the the job is doing that is what that's what they are doing yeah so today humanity you see your brother e dey cry you no fit tell am say oh e don do make you um, no cry again make you tell am say make e no cry again you go come see dey add salt to injury so that e go cry the more the more the more you see people dey suffer you throway eye the ability and the capability for you to lift them from their suffering e dey your hand you choose to look away you dey among those wey dey look away uh -huh. then you see wetin dey happen you the the rottenness in the society you choose to keep quiet <clears throat> e no concern you because e never come near you maybe i dey passionate like this about about nigeria and about life because a lot of things don happen to me when dem talk say nigeria don happen to you <laughs> a lot don happen <laughs> i i, don't talk am before say eh? as as at um, some years ago when i was in my thirties i almost lost my husband because he was attacked on the highway mm. and then i get baby for hand <laughs> so nigeria don happen to us see that time mm. that time and the way it is even getting it's, worse it's worse now worse now okay you can imagine oh. then just a couple of not be two years now yeah. don dey go two years now i almost lost a younger brother to mm. fulani herdsmen this one is a young man educated so he knows what he saw when person wey him carry for motor die the bullet wey dey shoot die but he survived with injury bullet scatter him leg today that pain is still there so i have a right as an indigenous Nigeria to speak, to be passionate about what concerns all of us. Those of una wey dey listen. Why you not get the right to japa? <laughs> no no no no no you know say. because for because for waiting to explain mm. for wetin you explain mm. Hmm. every global justification dey to seek to seek to seek answer to to to no. where you dey where you dey show say dat place na failed state so why you no get right to japa. because i no god no create me to japa na here he create me put my heart my soul everything dey for here and i believe say because i dey here eh say i go fit add my one cent the dot wey god make me i feel say na here wey e for wey e put me where i come from na here na in that dot go dey meaningful. Mm. yeah, yeah that, that is actually the real matter. Mm-hmm. because a, a, all the things that when took place around them um, in the course of her life propel her to see how she can always profile solutions to the crisis and the <clears throat> challenges when these yahoo yahoo guys they bring into the country and because of that if she run away who does the job because we all have something we must do put together to make things work but if she come out, engineer come out, madam ikekwa out, you comot una come leave me how do we combine our voices this o morning. okay precisely we we we no dey here now but you see you wan start quarrel with that man say we always quarrel. why you dey say why you dey tell everybody leave you you see say me go leave you no be you go leave me. <laughs> as im dey always leave us abi. <laughs> you know so the new nigeria wey we get now we need to put this thing in perspective. Mm. how we go fit take work together i dey tell my brothers and uh, my brother okay my brothers and sister this morning of what i notice concerning the the youth i talk i don't tell una before say a, eh, a lot they vex in fact they vex with because my age they are among the people where they vex for say all this while we not they do anything but me i know my conscience clear that i have always spoken. because our voices were few then. Uh -huh. i now have always rising. spoken i i i don i dey always see things even when people no dey see sure. and by the time i talk wey dem no hear when the thing when yawa gas i come dey tell una say i tell una say yawa gas so because of that of of that god dey always protect secure me say the yawa wey dey gas dem the shege pro max wetin you call am the <laughs> other day shege pro max eh you use one one. eh i use one language o oh, ah join this matter bẹẹ eh, we go. say e no dey touch me e no dey touch my family because i speak the truth and i do the needful whenever i have the opportunity to do it the new nigeria right now i dey see the youth coming together to help themselves. Mm support themselves now their mandate their the person wey wey wey represent them during the election the man is celebrating his birthday tomorrow do you know what they are doing they are putting money together to help one another and help the less privileged because the shege promax na everybody the thing dey touch you get you are there you still dey follow the old ways the old ways wey wey wey by the time some kind things begin happen now take it don think all the stolen wealth of the indigenous people of nigeria say so you go you go chop am well if you like eh make you dey make uh, the west wey dey support you continue mm. to dey do their bidding you are only a slave to them those of us wey choose not to dine with the west eh we are above them They cannot hold us. But once you take from them, you are a slave to them eternally. And if you say you not do again, they will delete you, except you are you are ready for that. So humanity, all of us get our stories. Yeah. Uh, of uh, things where they happen around us and all that and the ways where we take the solve our, uh, uh, uh, um, um, different challenges. We should put all this together to create an enabling society for everybody my children na no be i no get uh, i no get pikin the the baby go soon enter university if not be say na we say we get principle of uh, of staying first suppose don enter while i get graduates, they are all here because i to i see am i we grow them for them to understand even when crisis dey that time wey dem dey talk say send dem send dem na me and my husband say no nigeria is our country we have good education they will do it here and they will put their input into this place to create this thing or oh, una una thief money finish una go relocate una children and you think it's going to be uh, abeg make una be like say i dey cause this morning mm. abeg make una ah, Eh, the, the, the new FCC chairman, who is equally the secretary eh. of the indigenous people of Nigeria, is the one that is talking. Uh, in, in, the, in the name of Adeomo Akao. Oh. Okay. I know the i no dey arrest person mm. i go come your house collect the bags go take construct the road wey dey say make you first go construct <laughs> no a lot of all those things go come out you you dey get where you dey go yes eh, because the discussion i had with mr president don give me the go ahead say anybody i arrest no talk i no even wan discuss the ministry where you foresee those billion collect we we'll just go to the bank remove the whole money we will take our fees benin aochi lokoja road mm -hmm. the next person wey we go collect am any state where we foresee person money collect we will use am mm. develop mm -hmm. the state when we do am finish we make sure say you are incarcerated that is the language you are not having access to anything again mm -hmm. that has to do with public earning uh-huh. by that time you go know wetin punishment be where you dey punish people since so we say we no go fit jump the process growth is a process mm-hmm. anybody when jump am should get ready to return back to it mm-hmm. well with that now i would say enter the matter of humanity you see let's be very sincere when god created human being eh, i no go talk too much i don't even dey check time <laughs> since na just eh, okay my own thirty minutes uh-huh. when god created human being he said you are a free moral agent go there and na only one message he actually send us so he come add another one journal later go ye and multiply na him be the first one then the second one he come add go and preach the gospel. the multiplication now some people dey tell us say we dey overpopulate when na, God already tell yeah, us eh, say make we go make the plan and, they are working oh, against the statement oh, the, the mission statement of family family mission wey God send every family mm. say go ye and multiply e did not say go ye and plus you say go ye and multiply then in the course of multiplication he now came to tell the people he say go ye and multiply he say if a man cannot provide for his household such a person is worse than a fidel now which was a caution na caution in that statement be say i send you message go multiply but don multiply above wetin you no fit provide for mm -hmm. so in the cost of multiplication why he use that word multiplication because he know say along the line some people fit give birth to three when they dey call triplets some people fit born twins add to their family when suppose be one one they go come add another one you know na multiplication to just make the family four <laughs> instead of three so na so the matter be but let's look at it despite the way god created the earth he created the earth to let you as a human being know say right from the beginning all figures no suppose be they no dey look the same way if you put your hand on your table wherever you are if you no get table if you get a lap put am you go discover say the five fingers you are carrying they don't have the same length and in the course of their length you find out say they are all not facing or having even the same shape then along the line check both of the hands where you carry you will still discover that one hand one part of your human hand is longer than the other whether you like it or not is the truth one part of the hair wey you dey carry one part of your head na na e hair full pass one one part of your ear the pinna wey dey outside wey you dey call the funnel one of it is actually thicker than the other which implies that god has a reason for it he no want you to be a proud man so when you check very well you discover check even the shoes you are wearing you discover say after a while now one dey file pass one why because your weight is more on one side than the other so <laughs> now all these things are very things i mean very they are so insignificant in recognition but when you take time to study them you will find out that it is always a caring part why are we saying the caring part the five fingers wey you carry the thick one wey dey shorter pass wey you dey call the thumb the moment is out of your hand the entire four are becoming they are useless that thick one is what is called the carrying part of your hand why na im be the gripper the holder for all the other four to stay the moment you chop this one off anybody's hand that it becomes useless the remaining four are no longer useful to the human body. You can't use them to hold sponge, you can't use them to wash plate, you can't use them to do anything to say na just the thing you just it's not possible. Which means we need each other in life to be able to move to where we want to be. Where we are supposed where to we are supposed to be. Want to be. So you know, I want, you know, sir, I get problem with uh, that word. Once. Yes, yes. Where we suppose they okay, make I put them like that. I correct myself by myself again <laughs> after the doctor <laughs> correct me. So I want beg us say by tomorrow let's say we suppose dey understand say on daily basis which role you play today to add smile to another to, to somebody's life there are people around your community wey never see anything yet mm. people dey they dey look for work to do They dey look for job to do people dey you even employ you no go gree pay oh no people dey you go say until you sleep with am you no go even let am get access to a salary and you call yourself a lawyer But I, I, I did fortunate last night to run into something somewhere when I go check person when you know where. On um, because of me returning, I can't meet somebody when they cry for junction. What is it? When I can hear the story, I no get option that for me to look for a way to make sure say if he reach his house. So this morning, if it despite the rain, I go look for him. The thing I don't know say we go even discuss this kind of topic today. You know, there is a way you hear some people's story, you actually do an investigation to find out. Uh, you go human being like you when you when you get you be father you give birth to children and you are saying they should school outside you dey torment another person pikin like this and you expect somebody to call you a person here you know i don't know what to say to you yet but by tomorrow a good word will come for you <laughs> but i'm trying to say if you can't put a smile in anybody's face not make the person cry you can't begin make people cry which human being are you now that is the question What type of human being are you? That is where I leave my question for today. Oh. Madam hmm. Ekeko. My people, uh, the matter get belle. Maybe tomorrow we go deliver the plenty pikin wey dey in belle because this matter na everyday life as in na wetin we dey see everyday na e be because from our own end individually we dey see uh, we dey experience am different ways and i no know how god come take bring us together as a team come be like say we dey function almost alike i no know why e be god know why because at times even me dey ask myself how i take reach here where i dey as in even for myself like how i take reach this house how i take reach this team how i take reach everywhere wey i see myself i dey ask how i take reach here but at times i go just like be like testimony say god know why You know why i take reach where i dey where i take dey where i dey because i dey see the reason why say because if not be say i dey here i no know how e for be because actually when we when we get heart for people as in care concern about people around us if na so the whole world be the world for be a better place say you no go see somebody come my house e see somebody for my parlour e say wetin this one dey do for here like e assume man to be as in not qualified to sit in my parlour or whether is somebody as in no suppose to dey close to another person now say which kind question be that he say no wetin dey do for here i say come visit me he say uh -huh? visit i say ah i say na here e dey always dey now in the morning e go come for breakfast He go watch television once the light is out he go back He say really say no wonder i come dey clean up you know wetin somebody dey tell somebody no be say the person He, e i no know i want to explain na then you expect the person to and the person is present. if na me i go watch that person when i when i scream the way i take scream the way i take scream because the thing the, the way i take screen now say no ever think am no ever think am i say this person wey dey see so i say very soon he will have a wife and he will settle down he have children i say no ever reason am as you take on life na so you take on life plan wey you carry come na wey you take get your na so the person take carry him plan take come so na so e be people dey around us when we dey see dem dey go through you know say you go fit do something you do am no dey look somebody like this one no be human na god create everybody na me dey take am dey use hmm. am talk say nobody come this life say if i come i go be like this miserable frustration no nobody dey come life like that nobody go come life say if i come i no go wan you know i no be anybody no find out why that person dey like that and try to do find solution to make sure say the, the that person Life get himself back. thank you my sister for that my people na dey lis ten to us on informe radio this morning and this na business and lifestyle program informe with alayemi and we dey talk about humanity mr president carry on the floor is yours. so uh, humanity wey we talk about now fit talk when abata dey as president for nigeria uh, military president you know he he not believe say he not go dey till this time he believe say he go dey past this time sef hmm. so make we go dey find out where e now because we no know where e dey <laughs> when dey carry money when dey carry money dey dash philanthropy for that country because you know when you dash people wey money wey you thief you dash person inside say keep the other one this man is very nice man all those philanthropic work wey do for that country they call a battle loot you not believe say one day even if family not believe say one day all those money they go dey return am in badges o oh, as you see dey return am o dem dey go still thief inside the thief money wey e thief dem not believe say e go be like that that make him wife talk say the abatas no go fit ever fall like the dangotes so if dangote dey now no dangote dey yet and even refinery wey go do the next hundred years the money still e still be poor man compared to the abatas if that statement come out like that to tell you say the money wey abacha thief for nigeria how many years ago he die how many years we dey now the money dey go fit return am small small that one na for humanity oh. o through humanity babangida dey alive never die babangida loot we never hear am babangida no go fit tell us say he no loot this country because na after babangida na im person build dem abacha appear He no fit explain to us Because they know that the Rwanda government now 50 50 government. You know, when they start with life like 50 50, that's so it be. Chop, I chop. That language, chop, I chop, na corrupt language. It don't matter who they come from. But because you know, make everybody put eye for everybody, you settle economy, they chop you. Till tomorrow, we never hear of Babangida loot. Abdul Salam we say that we say dash uh, Nigeria democracy zone aduroami lead we no hear nineteen ninety nine come get democracy obasanjo loot we never see here. after obasanjo another person come we no hear him loot say still part time the after the part time president na the full time president we never hear of him loot even with him wife loot we never see here. then will come up now come come In loot we never hear then na my turn him loot we never hear But inside all this Look at all these things. We dey hear their different ministerial routes. Housemate take job comot for uh, farm, enter office, collect money, swallow am. You hear say monkey swallow money. We hear say dey keep money for different places. You know why I raise this issue of money? Na about humanity. Some people for this country still get these values. See, they call Babangida, they don't want to close to any of them by any means and by every means, including getting opportunities from them thinking applies. You know, I talk this day, time will come and that time don't reach. So if you call your name, like Mr. Adeyomo talk, they'll go and incarcerate you. You you not do anything, but the wahala of your families before now. Once they see the trick for your body, they just go kick for somewhere. They just dey there because the time has come. It e no matter wetin you use the money do, if you na use the money do philanthropic work, build hospital, the one wey deal with you we will still collect am and we go use am fix the things wey your government during your time whether na thirty years forty years sixty eighty years time you know, you know, fix so humanity dey important generations wey dey under us and the one wey dey our our time na and their madam time make all of una hear traditional rulers help us tell them and some traditional rulers is good. no una hear too these things wey una dey do no be for today we no dey live for today we dey live for tomorrow ask yourself wetin you wan do now That wrong thing wey you wan go do now That get wey you wan go get That man friend wey you wan go get That corrupt practice wey you wan go do That bill wey you wan go post because you get interest because they don pay you That debt wey you wan go lock for prison wey you know say you no do anything the ones wey i dey exchange prisoner with civilians all of una wey dey big office more na take note buhari come eight years e don comot video dey say even recently e go airport we drive by road after i climb down for airport presidential debt don finish hmm. life na turn by turn life na season by season if you know say your old days, you wan make e good behave well now start to dey behave well start to dey tell all the wrong things wey you do tell your children the wrong parents tell your children the wrong things wey you do when you small so that they no go follow am again no shame your children go love you e no matter government no na country dey play with people go control am later because you see all those people wey dey travel go abroad una old age whether dey bring una body bags come here or dey bring una normal come here go ask some of our leaders wey wey misrule wey dey dis country now as we speak the most difficult thing anybody fit do to anybody na to see you pass you you dey live for community or a house a street of clearing houses and nine people nine families go comot dey go comot for the house dey just pass you they be great and happy. So cannot be a great and the person do your back at the great. In fact, eh, now we not need we not need make them come for office first. That that kind thing now we need to dey show the the politicians now. Eh, na we dey do so. What that we go do? na godo emefiele dey recall am the former cbn governor abi the suspended cbn governor. Eh. you saw this nonsense dey carry am go hospital dey carry am go prison dey carry am go tell am go court make una leave all these charges go in house first of all as you suspend am and pack everything wey inside in house wey you know say by right you no suppose get carry am no give government no give state government no give local government give communities wey dey do something no give community chairman give community wey dey do something community wey dey try to fix their road call contractor for road not for office contractor come community head youth come na this contractor go do this road we don give am money see the money take gbam. Hmm make dem follow am up na so we suppose dey do including see if i be president and i be president but not a political president <laughs> i no get wetin i no get wetin i give so i no get wetin i wan even give but my duty and our duty for new nigeria na to dey look for those wey don thief project country people wey dey no gree do dey keep the money hmm. gather am together no thief am no reloot am because when man sleep na him be man privacy na there good bad dey haunt the man because when you sleep na literal death you don die you no know where you dey if god say make you come na you open your eye na you when you open your eye you go know say you see this world anywhere your eye open for na im go determine the world where you dey some people don sleep dey open eye for another place we no see them mm. so i wan beg our people and our young people those wey dey pull hand for all these things dey call yahoo yahoo stealing all this see repercussion dey those who dey follow animal dey do boy boy girlfriend say na be your husband all those all those demonic things wey oyibo sell to us see animal na animal for africa animal no be pet for africa all this news of uh, animal right human right i know say they no get right o oh. god make am he say make we enjoy am he no say make we carry the follow body if god wan make human be the animal friend you cannot give if to other you for give horse to adam. that is the truth o. because hmm. we must understand our culture as god give us not be as one white man tell us. if you understand them, you go see say if your picking not good for conventional school if na garri school is e good make it e go garri school It e no matter the idea is i don't know if the that picking go good if your committee no get road no be time to run comot for the committee. i wan ask question why we dey run comot for our country because trouble dey but the committee wey we dey no get road we dey there for fifteen years we no run comot you know say something is wrong with us those wey dey hmm. travel una check am i no dey insult una o but more check am something is fundamentally wrong with our thinking. okay ooo oh, you need to waka comot now. so our wan beg uh, i wan beg the indigenous people of nigeria say as president you see they don't give me time